murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye imana ikingura ni thomas kamirindi ubasuhuza tugiye guhera ibi biganiro by'aka kanya ku makuru yo hirya no hino ku isi arakurikirwa n'ayo mu biyaga bigari naho muri siporo ni igikombe cy'ibikombe super coupe cy'umupira w'amaguru mu burayi piyesi imberakuri iramutse ibonye imyanya mu nteko cyangwa se no mu zindi nzego zifata ibyemezo umwarimu tuzakora uko dushoboye kose agira ubuzima bwiza nk'ubwo n'abandi bafite uyu ni christine mukabunani perezida w'ishyaka ps imberakuri ryo mu rwanda naryo ririyamamariza amatora y'abadepite yo mu kwezi gutaha naho mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amoko ari mu makimbirane n'indyane duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na oriyani itangishaka
urakoze cyane thomas kamirindi mwaramutse mwe mwese muduteze amatwi duhere nk'uko bivuze ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tuhere muri afurika intumwa ya leta zunze ubumwe za amerika muri zimbabwe ambasaderi brian nicholas avuga ko icyo gihugu kiri muri afurika y'epfo gikwiye kunagura amategeko yacu mu gihe cyifuza ko leta zunze ubumwe za amerika ikuraho ibihano yahaye bamwe mu bategetsi bakuru bakuru bacu iyo ntumwa yabivuze ejo ku munsi wa gatatu inyuma y'aho abonaniye n'umukuru w'igihugu cya zimbabwe emerson mnangagwa ku kirimba byabaye mu nama yamaze hafi ikiringo cy'amasaha ane bikaba kandi inyuma y'aho perezida wa amerika donald trump asinyiye itegeko ry'urudandaji hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na zimbabwe ry'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ryiswe zidera iryo tegeko ryabaye iryahinyanyuwe ku ryahahora kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ryari ririmwo ibihano amerika yahaye abanyezimbabwe n'amashyirahamwe muri icyo gihugu amashyirahamwe amwamwe ni nyuma y'aho kandi icyo gihugu cyagirijwe itotezwa ry'agatekakazina muntu n'itunganywa ry'amatora yaranzwemwo amahinyu ku ntwaro ya robert mugabe umukuru w'igihugu ariho muri iki gihe emerson mnangagwa ari muri bamwe mu bantu bahawe ibihano byo kutemererwa kugira ingendo hamwe no kutagira ukwishyira no kwizana mu bijyanye n'uburyo akoresha ubutunzi bwiwe kandi naho i buraya igihugu cya qatar cyiyemeje gukoresha amafaranga imiliyaridi cumi na zitanu z'amadolari y'amanyamerika yacu mu gihugu cya turukiya mu ntumbero yo kugifasha ubutunzi bwacu businzikaye cyane muri iki gihe abategetsi muri turukiya baraye babitangaje ejo ku munsi wa gatatu iyo mfashanyo itanzwe n'igihugu cya qatar ikaba ikoreshwa izokoreshwa mu mabanki yo muri turukiya n'izindi nzego zerekeye ubutunzi muri icyo gihugu byatangajwe n'umuyobozi w'icyo gihugu cya qatar sheikh tamim bin hamad al thani aho yari mu rugendo muri icyo gihugu mu biganiro yagiranye na perezida wa turukiya recep tayyip erdogan ifaranga rya turukiya riherutse guta agaciro cyane muri iki gihe hari icyuka kibi hagati y'icyo gihugu na leta zunze ubumwe za amerika kubera ukutumvikana kuri ku busumbasumbane hagati y'agaciro k'amafaranga y'ibyo bihugu ahandi naho muri amerika mu ikete ryasinywe n'abategetsi batari bake mu bice bitandukanye by'igihugu baringinze umukuru w'igihugu donald trump ngo yongereze igitigiri cy'impunzi zinjira mu gihugu cya amerika bakabikora bavuga bati impunzi zirateza imbere ubutunzi bw'igihugu zirazana ubumenyi bushasha mu kibano kandi zituma intara z'igihugu zitera imbere zigatsimbatara babivuga kandi bongera ko bavuga bati igabanuka ry'igitigiri cy'impunzi mu gihugu uyu mwaka byaragize ingaruka mbi ku ntara zitandukanye z'igihugu ni mu ikete banditse bandikira umukuru w'igihugu mu mpera z'uku kwezi niho ibiro by'umukuru w'igihugu cya amerika bizotangaza igihugu igitigiri cy'impunzi zizoba zirekuriwe kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka ugiye gutangura w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uwo mwaka ukaba uzotangura mu kwezi kwa cumi iryo kete banditse abo bategetsi ryasinywe n'abagera kuri n'abagera ku majana abiri na mirongo indwi hamwe n'abanyepolitike baturuka mu ntara mirongo ine na zibiri ku ntara mirongo itanu zigize igihugu cya amerika abo bategetsi basaba ko hemererwa impunzi ibihumbi mirongo indwi na bitanu mu mwaka ugiye gutaha ikinyamakuru cyo muri amerika the new york times mu ntango z'uku kwezi k'umunani cyatangaje ko amakuru gifise ari uko igitigiri cy'impunzi zizokwemererwa kwinjira muri amerika mu mwaka uza kiriko kirigwa ko muri iki gihe nabagera ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya tuje muri afghanistan inyuma y'iminsi itari mike ibitero n'intambara mu bice bitandukanye by'icyo gihugu bibandanya ejo ku munsi wa gatatu harabaye igitero cy'ubwihevyi ku nyubakwa y'inyigisho ku mugwa mukuru w'icyo gihugu i kabul icyo gitero cyahitanye abantu mirongo itanu icyo gitero cyagizwe ku nyubakwa ya mowood academy mu kigwati kigizwe ahanini n'abo mu bwoko bw'abayisilamu b'abashiyita hari mu gice abanyeshuri hari mu gihe abanyeshuri bariko bakora ikizamini cyo kuronswa uburenganzira bwo kuja muri kaminuza abatalibani barahakana ko aribo bagize icyo gitero ibitero biheruka kuba i kabul byari bikunze kwitigwa n'abagwanyi baharanira leta ya kisilamu icyo gitero cy'ubwihebyi cyaraye kibaye ni inyuma y'aho abatalibani bagize ikindi gitero ku ikambi ya gisirikare i bagla mu buraruko bushyira uburengero bwa afghanistan cica inzego z'umutekano mirongo ine ni nyuma kandi y'ikindi gitero cyagizwe muri icyo gihugu n'umugwi w'abataliban ku kirindiro cy'abapolisi hafi y'igisagara cya karat ayo niyo makuru avugwa hirya no hino ku isi
murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo kamu naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu amakuru mu karere k'ibiyaga bigari abarundi b'impunzi batuye mu mujyi wa kampala muri uganda baravuga ko bafite ikibazo cy'umutekano bemeza ko bamwe muri bo bashimutwa bakaburirwa irengero umunyamakuru w'ijwi rya amerika kampala inyatiyusi bahizi araduye inkuru irambuye ukurikije ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi hano mu mujyi wa kampala ntiziramenya iherezo rya mugenzi wazo uba ufungiwe ku kigo cya polisi ariko bakeka ko ifatwa rye ryaba rishingiye ku bintu bya politike bikomoka mu burundi akaba ariyo mpamvu ubutegetsi bw'icyo gihugu bumushakisha navuganye na perezida w'iryo shyirahamwe bwana ndayisenga frederico abanza kumbwira mugenzi wabo wafashwe uwo ari we yitwa maronko marcel bamufatiye iki icyo bamufatiye ntibaratubwira neza bavuga ngo yoba yarivye ngo amafaranga muri bankobu akatubwira ariko aratubwira atubwira ko atigeze akorayo ariko icyo tuzi icyo yatubwiye ni uko yanakitweretse ni uko yari afise dekre imunoma akora muri developement kominari nk'umuyobozi hano yafashwe n'igipolisi cya uganda bivuze ko yafashwe mu buryo buciye mu mategeko yafashwe n'igipolisi cya uganda amasaha y'ijoro kimufata kimukuye mu rushengero aho yari ko aravuga ubutumwa barondera umwakiriza barabura bavuga bati ngo ni ambasade yadutumye kugufata none ko ambasade yabatumye yo yiri hehe kugira ngo iheze twagiriza icyo mutwagiriza ni icyahe barayirondera icyo gihe barabura mu nyuma rero mu masaha ashira umugoroba niho ambasaderi bwiwe niwe yaza azanana n'ushinzwe umutekano wo bita atashe militaire bashyitseho noneho ntibavugishije n'abo bantu bavugana n'abapolisi baho bashobora gusubira barigira mu nyuma bagiye kubabwira yuko cya kibazo noneho kivuye mu minwa y'icyo gipolisi kigiye muri interpol naho kandi agifungiwe ngaho hantu none bababwiye ko ntabwo twavuga ko yashakishwaga n'uburundi ariko bike muri interpol batubwiye niko batubwiye tugiyeyo dusanga aho muri interpol icyo kibazo gisa nk'uko giteye amakenga umutahe wo kumuhagarika wasinyiwe i bujumbura washyizwe ku mukono ku munsi wa gatanu ariko we yafashwe ku munsi wa kane
ushinzwe umutekano w'impunzi mu kigo cya leta gishinzwe impunzi bwana douglas asimwe yabwiye ijwi rya amerika y'uko ataramenya neza amakuru y'ifatwa ry'iyo mpunzi ko igipolisi aricyo gishobora kuyatanga ariko umuvugizi wa polisi ya uganda bwana emilian kayima yambwiye yuko bagisuzuma ibifashe kuri iyo mpunzi ko batari bagira icyo babivugaho ati ibyo ari byo byose baza gukurikiza amategeko nyamara ikigiye gukurikira ntikiramenyekana neza dore ko impunzi zifite impungenge y'uko mugenzi wabo ashobora gusubizwa mu gihugu bitanyuze mu mategeko kandi akaba zivuga ko hari na bagenzi babo benshi bagenda bafatwa bakaburirwa irengero ariko amategeko mpuzamahanga avuga ko mu gihe impunzi isanzwe ifite amakosa umuryango wita ku mpunzi hcr hamwe na leta itatanze ubuhunzi bakwiye kubanza gusuzuma neza iby'iyo mpunzi ishinjwa n'igihugu yaturutsemo mbere y'uko ifatirwa icyemezo cyo gusubizwa mu rugo kugira ngo ikurikiranwe n'amategeko ariko ukurikije bwana ndayisenga bagenzi babo basubizwa mu burundi ntibabona ubutabera kuko turazi yuko abasubizwa hariya bagiye mu binogo rusange nk'abandi bose barabishe benshi ngaha twe twarahunze abandi bari mu binogo rusange barabishe abandi bashitseyo babashikiriza mu magereza nta rubanza babacira jewe ku bwanjye nibaza yuko ari imvo za politike urumva bakubwira ngo wishaka kukurya ntabura iza gukoza rero nibaza yuko umuntu wese muri twebwe barashobora kwiyumvira icyo bamwagiriza bakakironka hanyuma bakamufata bakamutwara hamwe ibyo baramuka bibakundiye ariko uvuze ngo abantu bava hano bagafatwa bakaburirwa irengero biba bishatse kuvuga nk'aho uganda yabakira ikabaha ubuhungiro itabacyungira umutekano sinoba ndabivuga uko kumbure noba ndabarenganije aha twahongeye rero ntitwavuga ngo byose biragororotse je nabona bagerageza uko bashoboye muga twobasaba gusumbirizaho bakatwitwararika bakadufasha bakumva ko dufite ikibazo kidasanzwe jewe ubwanje hariho umuntu yanyandikiye ni vuba cyane kumbure na jewe ndi kuri urwo rutonde yambwiye ati isi ni nto cyane mu ijambo rimwe yarambwiye ati nawe ndagushatse uno munsi ndagushikira yari hano uganda yari mu burundi yari mu burundi ignatius sibahizi ijwi ry'amerika kampala mu rwanda mu rwego rwo kwiyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko mu kwezi gutaha abayobozi b'ishyaka pes mberakuri baraye bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i kigali umunyamakuru wacu eric bagira uwo busa nawe yari akirimo bagaragariza itangazamakuru imigabo n'imigambi bashyize imbere mu ishyaka PS imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda naryo riri kwiyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko mu matora y'abadepite mu kwezi gutaha ku isonga hari inzego eshatu bavuga ko zagombye guhinduka uhereye ku rwego rw'ubuzima bahagarariye pesi imbera kuri baravuga ko hakigaragara uruhuri rw'ibibazo by'ubuvuzi bishingiye ku burangare bw'abaganga butera impfu za hato na hato baravuga kandi ko hagombye gusubiraho ishuri ryigisha ubuforomo abiga ayo masomo bakayahera hasi aho kuyafatira muri za kaminuza n'amashuri makuru ku bahagarariye pesi imbera kuri ku rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi narwo ngo rwagombye kuba rutunga bihagije abarukora aho kumva hirya no hino hakomeza kuzamuka ibibazo by'inzara n'amapfa kandi u rwanda rufite imigezi n'ibiyaga naho ku rwego rw'uburezi naho abo mu ishyaka pesi imbera kuri barakomeza kuvuga ko narwo rwazambye kubera ireme ry'uburezi rikomeza gucumbagira byose ngo bishingiye ku mibereho mibi ya mwarimu ukurikije ibisobanurwa na pesi imbera kuri birasa n'ibyumvikanisha ko hakiri ubusumbane bukabije mu mishahara y'abakozi ba leta mu gihe rero batsinda amatora bakizeza ko ibyo byahinduka madame christine mukabunari ni perezida w'ishyaka pesi imberakuri pesi imberakuri iramutse ibonye imyanya mu nteko cyangwa se no mu zindi nzego zifata ibyemezo umwarimu tuzakora uko dushoboye kose agira ubuzima bwiza nk'ubwo n'abandi bafite umwarimu ufite lisansi ahembwa ibihumbi ijana na makumyabiri undi muntu ufite lisansi ugiye gukora ahandi ahera nibura ku bihumbi magana atatu niba ntabeshya kandi twareba umusaruro tugasanga umwarimu wari gutanga umusaruro kurusha uwo wundi indi ngingo ishyaka pesi imberakuri isanga yagombye kugira igikorwaho niyo kwita ku mutungo bwite wa muntu yaba uwimukanwa n'utimukanwa aha hagarukwa ku ngingo yo kwimura abaturage bya hato na hato kubera ibikorwa by'inyungu rusange ikunze kutumvikanwaho madame mukabunana akavuga ko byagombye gukorwa hatagize uruhande rubangamirwa hagombye kubaho ibiganiro byerekeranye cyane cyane n'ikigiye kuhakorerwa kuko abaturage bafite ibitekerezo by'aho batuye bafite n'uburenganzira nyine bw'aho batuye bakwiye rero kubanza kubwirwa bati ahangaha hagiye gukorerwa iki n'iki icyo bamara kukimenya bakavuga bati koko nibyo reka tuveho kubera inyungu rusange z'igihugu kuva ishyaka pesi imbera kuri ryashingwa mu bihumbi bibiri n'icyenda ni ubugira kabiri ryiyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko ku nshuro ya mbere ntiryabashije kugera no kuri rimwe ku ijana by'amajwi kuko bagize zeru n'ibice mirongo itanu na bitandatu ku ijana nyamara amagingo y'uko risobanura ngo ryifitiye icyizere umukuru w'iri shyaka akavuga ko ku nshuro ya mbere bahuye n'ingorane zirimo kubangamirwa n'abategetsi mu nzego z'ibanze ariko amagingo aya ngo hari impinduka hari aho twageraga ugasanga abayobozi b'inzego z'ibanze baradufata nk'ari ishyaka rirwanya leta cyangwa se ishyaka ry'iterabwoba rije kuzana intambara wenda cyangwa se ibindi bintu by'imvururu icyo gihe rero ndumva cyararenze ubu ngubu imyumvire yarazamutse kuko tubibonera uko tugenda dukorana n'abayobozi batandukanye ubu ngubu twizera ko amatora azagenda neza ko abayobozi b'inzego z'ibanze bazatureka tukiyamamaza neza batongeye kutubangamira ni nabyo dusaba ku rundi ruhande na n'ubu hari ibisa n'ibicamarenga ko haba hakirimo ibibazo kuko byumvikanye ko ku munsi wa mbere ubwo PS imberakuri yiyamamarizaga i Gasabo ngo byabonetse ko abaturage bayigenderaga kure badashaka kwegera aho biyamamarizaga icyo gihe abaturage ngo babarungurukaga binkinze ku nsina abandi ku biti by'amakawa ariko kuri PS imberakuri ubwabyo bitera ishema ahubwo byaduhaye icyizere gikomeye kuba umuntu yibereye mu ikawa no mu ntoki akajya gutelefona ati ndi hano mu ikawa ye atari kumva resinza ese si icyizere najya se mu cyumba cy'itora ntawe umuhagaze hejuru azabuzwa n'ikikudutora yirengagije risike ashobora guhura nayo mu ikawa inzoka yamurya ibiki ariko ajya kudukurikirana ari mu ikawa abanyamakuru twajyanye barabibonye ibyo rero ni icyizere gikomeye cyane ahubwo byaduhaye imbaraga zikomeye tuzi ko tuzatsinda bamwe mu banyamakuru bari mu kiganiro n'ishyaka pesi imberakuri bayibajije impamvu mu migabo n'imigambi yaryo nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi riguma kunenga ibiriho gusa aho guhanga ibishya naho ku bwa pesi imberakuri no kunenga ibitagenda babyereka leta nabyo ntibisanzwe ikintu cyihariye cya mbere ni uko tuvuga ibitagenda neza buriya ntabwo byoroshye ko umuntu atinyuka akavuga ibintu bitagenda neza mu gihugu uyu ni wo mwihariko wacu twe tubona kandi ni umusanzu ukomeye dutanga nasoza nkwibutsa ko amashyaka atanu ariyo ari guhatanira kubona abayaturukamo batorewe ku mwanya w'abadepite arangajwe imbere na fpr inkotanyi rimaze imyaka makumyabiri n'ine ku butegetsi n'andi mashyaka atandatu bafatanije ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza psd n'ishyaka riharanira ukwishyura ukizana kwa muntu pr yombi afatwa nk'amashyaka ari mu kwaha kwa fpr inkotanyi hari kandi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije n'ishyaka ps imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho abakandida bigenga nabo niba naribo bwana philippe mpayimana bwana janvier nsengiyumva bwana ali hussein sebagenzi na bwana elisam salimu ntibanyendera yaba ishyaka cyangwa umukandida wigenga ni ihame ko bagomba kugira amajwi angana n'atanu ku ijana ngo babashe kubona imyanya amatora y'abadepite ateganijwe kuva ku itariki ebyiri kugeza ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda irasaba buri wese kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda mu bihe by'amatora y'abadepite birinda icyo ari cyo cyose cyakurura amacakubiri n'icyabatanya mu itangazo yari ayishyize ahagaragara iyi komisiyo irasaba abanyarwanda n'abakandida by'umwihariko kurangwa n'ubwubahane ubworoherane no gushyira imbere ubunyarwanda n'inyungu z'abanyarwanda bose birinda amagambo inyandiko n'ibindi bikorwa ibyo ari byo byose byakurura ivangura n'amacakubiri radiyo ijwi ry'amerika noneho tujye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho abahagarariye abaturage mu karere ka bijombo muri teritwari ya uvira ni mu ntara ya kivu y'amajyepfo basaba leta kubafasha gukemura ikibazo cy'imvururu z'amoko zihitana abantu ni inkuru y'umunyamakuru wacu temistokle mutijima ari bukavu abo bavuga ari kumvikana baturuka mu karere ka bijombo bavuga ko izo mvururu zatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu zikaba zishyamiranyije insoresore zo muri ayo moko yose zigabye ukubiri harimo itsinda ry'abanyamurenge ryiyise twirwaneho ndetse n'iry'andi moko asigaye ryiyise bironze bishambuke bishatse kuvuga ngo nibishaka bisenyuke imiryango ya sosiyete sivili ivuga ko itsinda rimwe ryadukira imihana y'abo badahuje ubwoko rikica abaturage rigatwika amazu ndetse rigasahura amatungo yiganjemo inka abo bakavuga ko abantu barenga ijana na makumyabiri bamaze kuhasiga ubuzima muri make ubuzima bwahagaze aho muri bijombo ari nacyo cyatumye bahaguruka bakajya gutakambira ubutegetsi ku rwego rw'intara bwana majari wa kanazi ahagarariye sosiyete sivili muri teritwari ya uvira iki kibazo gikomeje kubangamira abaturage cyane inzu nyinshi zaratwitswe amatungo arasahurwa abantu baricwa ndetse benshi ubu baranahunze ibyo rero nibyo byaduhagurukije tuza guhura n'abayobozi b'intara tubasaba gukora ibishoboka bakadufasha kugira ngo amahoro agaruke muri bijombo bamwe mu baturage bagaragaza ko iki kibazo giterwa n'umwami w'abavira ushyiraho abashefu babiri batandukanye icyarimwe ariko kandi gikomeza gutangaza kandi kikanayobera nuko nubwo insoresore z'aya moko zikomeye gushyamirana ababyeyi bazo bo mu moko yose aho bahungiye bo bumvikana nta kibazo bafitanye ababyeyi bahungira hamwe b'ayo moko ariko abasore bakarwana nicyo kibazo gitangaje muri bijombo Eh, abo bavyeyi bari muri uvira bamanuka bashoreranye ufite uwabuze ihamba agahembura uwundi umunyamurenga agahembura umupfurero ariko abasore babo bariko ba- barwana mbega bijombo abavyeyi bose b'amoko yose ko barahunga abana babo babananiye aba bavuga ko bahagarariye abaturage bavuga ko bitewe n'intambara zaranze ako karere hari intwaro nyinshi zikwirakwiriye mu baturage ari nazo urwo rubyiruko rwifashisha muri izo mvururu zigenda zifata intera umunsi ku wundi bityo bagasaba ubutegetsi kongera umubare w'abasirikare ba leta frdc aho mu bijombo bafasha mu kwambura intwaro izo nsoresore ubutegetsi bw'intara ya kivu y'amajyepfo buravuga ko bugiye gukora ibishoboka mu gufasha ngo izo mvururu zihagarare ariko kandi bugasaba abaturage gufatikanya nabwo bwana claude nyamugabo ni guverineri w'iyi ntara Le gouvernement de la République va prendre les mesures nécessaires.
guverinoma igiye gushyiraho ingamba zose zishoboka mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abaturage n'ibyabo muri bijombo gusa ibyo bigomba gukorwa binyuze mu bufatanye n'abanyabijombo kuko nta na kimwe cyashoboka mu gihe abaturage ba bijombo ubwabo badashaka umutekano niyo mpamvu rero mbasaba kubigiramo uruhare bagakorana n'ingabo zacu tugiye kuhohereza ku bwinshi kandi zinafite ubunararibonye bushoboka ku buryo amahoro agaruka vuba cyane muri kiriya gice cya teritwari Très rapidement dans cette partie du territoire.
ubutegetsi bwa kivu y'amajyepfo kandi burizeza ko bugiye gukora ibishoboka mu kugeza imfashanyo ku bavanywe mu byabo n'izo mvururu aho bakwirakwiriye mu tundi turere nakwibutsa ko uretse n'izi nsoresore zihungabanya umutekano aho mu bijombo akari n'akarere kagaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo n'ivuga ko irwanya ubutegetsi bw'ibihugu bituranye by'u rwanda n'uburundi bikumvikana rero ko guhagarika izi nsoresore byonyine bidahagije ngo amahoro arambye aboneke aha muri bijombo ndetse no mu tundi duce tugize teritwari ya uvira demistokre mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo noneho tujye mu burundi kugenywa bikingira indwara zifatira mu myanya y'imyororokere ariko ibyiza ni ukubikorera kwa muganga umunyamakuru w'ijwi rya amerika ibujumbura mu burundi diane ndonse yabiganiriye na muganga didier kamantari uretse ko ukugenyera gushobora gukorwa kugira ngo abaganga bavure indwara zimwe zimwe kurafasha no kuzikinga igihe umuntu yabikorewe akiri muto muganga didier kamantari yanonosoye ibijyanye no gukora abantu arabitwiganira nk'indwara twitwa fimozisi aho usanga umwana avuka ugasanga urukoba rw'inzanyi rwiwe ntirushobora gutinuka ku badekarote ugasanga ujya mutwe w'inzanyi ntushobora gusohoka utubone gram usanga nyina cyangwa abamufasha kugira isuku badashobora kugira isuku imbere neza ku nzanyi y'umwana bishobora kumukwegera izindi ngorane mu buzima hakabaho n'iyo ndwara twita parafimozisi yoyo ni mu gihe usanga urwo rukoba rwashoboye gutinuka ariko rwaciye ruba nk'itopito yugaranye umutwe bisigura yuko ngaho onye nta nzira nziza tuba dufise atari ugukura ko urwo rukoba nyine kuri kururonona izo ndwara nyamukuru rero zikunda gutera izo mpanuka nizo twebwe tuba dufata yuko ariko kamaro nyamukuru kwa muganga gatuma dushobora kugirira umuntu ubwo kugenyera ariko hariho n'akamaro tutokwibagira kajanye n'ivy'isuku nubwo uku kugenyerwa gukinga indwara zica mu bihimba by'irondoka uyu muganga aratomora neza ko bidakinga ku rugero rukwiye umugera wa sida ko ndabizi koko ntibisigura yuko umuntu yagenyerewe adashobora kwandira umugera wa sida iyo aranguye amabanga yabubatse atikingiye biragabanura gusa icyo twokwita impanuka z'uko uwo muntu ashobora kwandura uwo mugera ariko ntibikingira ijana ku ijana igikunze kwibonekeza ni uko bamwe iyo bamaze gukura baja kwigenyereza mu gifuri rimwe na rimwe bikabagirira ingaruka mbi ku magara yabo nk'uko muganga didier kamantari abisigura ingaruka mbi zikunda gushika kenshi kandi n'abantu bashika eh, no ngaha mu kwivuza usanga ataco tuba tukibafasha kenshi izikaze cyane cyane hariho nk'abo tumaze kubona usanga babagegenye umutwe inzara hariho nabo usanga bononye inzira zicamwo umwanda mutoyi kijya twita uretre aho isohokera ugasanga bahononye ntibahakoze neza ugasanga arashobora kugira ibibazo bijanye no gusohora imbuto kubera kajya gahimba gasohora umwanda mutoyi ariho n'imbuto zica kaba kononekaye iruhande y'ibi muganga didier kamantari abandanya avuga ko abagenyerera mu gifuri bashobora kutamenya ko hari ubumuga bushobora gutuma umuntu atagenyerwa uwo muntu yagiye kumugenyera ntiyitonze ngo arabe ko hariho ikibuza ku muntu amugenyera kuko abantu bose ntibategereza kugenyerwa hari abavuka bafise ubumuga bubabuza kugenyerwa bategereza kuza kugira tubanze tubavure ubwo bumuga rero ibyo byose iyo bikozwe n'umuntu atabizi ashobora kononera ubuzima bw'uwo muntu uretse ko uku kwigenyereza mu gifuri gushobora gutuma umuntu akatwa ibihimba by'inzanyi ashobora no kubaririrwa nabi maze bikagira ingaruka mbi igihe cyo kurangura amabanga y'abubatse ingaruka za mbere nizo tubonera mu kurangura amabanga y'abubatse mu gihe haje inkovu itameze neza ishobora kubuza umugabo kugumana ingufu mu gihe aba ariko arangura amabanga y'abubatse iyo ni ingaruka kuba umugabo ariko n'uwo mukenyezi babubakanye urumva nawe ko bitazoborohera mu gihe bazoba bariko barubakana urugo rukagira izindi ngorane hakabaho rero n'ingaruka ku mugabo uwo mugabo baba baragiriye ugasanga hajemwo nk'utundi tuyira dushasha ushobora kuba baciye mu nzira zica mu mwanda mutoyi hashobora kugira umwanda mutoyi uguma uri kujojota mu mpuzu ziwe ugasanga haguma ariko haranuka n'ibintu bitaryoshe kubigenyereza bubatse ingo muganga aravuga ko bakwiye kugaba igihe cyo gusubira kurangura amabanga y'abubatse kugira ngo ntibasonge uruguma ni ukumenya yuko umuntu arindira umwanya wo kuruguma rukira neza kuko uko uruguma rutarakira neza urukomerekeje bitebya gusubira gukira bishobora no gutera imicafu ijya mu ruguma uruguma rukajamo imicafu rukiyita kuyinfekita rugasebura bica bitebya yuko umuntu akira ugasanga niho havutse na za nkovu zitameze neza ni uko abanza kwanza gukurikiranisha urwo ruguma rwiwe kwa muganga bakaruraba ko rukurakira neza umuganga niwe azobona ko hageze kenshi na kenshi rero hagati y'indwi zitatu n'indwi zitandatu niho umuntu ashobora gutangura kurangura ayo mabanga yabubatse kuko niho tubona yuko uruguma rushobora kuba rwakize neza muganga didier kamantari yanonosoye ibijyanye no gukora abantu ahanura ababyeyi kwitwararika abana babo b'abahungu kugira ngo ntibizobagirire ingaruka mbi mu gihe cyo kwigenyereza ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika siporo noneho rero amakipe abiri yo muri esipanya niyo yaraye akinira igikombe cy'ibikombe super coupe cy'uburayi real madrid yatsindiye igikombe cy'amakipe yabaye aya mbere mu burayi na atletico madrid yatwaye igikombe cy'amakipe yabaye aya mbere muri shampiyona mu bihugu by'uburayi europa league mugenzi wacu fidel niyongabo yaganiriye kuri uyu mukino na christophe ngurunziza umunyamakuru w'imikino mu burundi ari bujumbura urukino hagati ya real do madrid na atletico do madrid rwarangiye ari ibitsindo bine vya atletico do madrid ku bitsindo bibiri vya real do madrid christophe urwo rukino warubonye gute abantu bakinye neza nibo batsinze ariko uravye nyene uko barakina ubwa mbere hariho real madrid wabona yuko bashaka gutsinda kenshi barakunda gutsinda ariko deuxième partie nabonye yuko batazi guhanahana neza bariya bahungu muri atletico bariko barakina neza nari navuze ko ari bitanu kuri bibiri ariko hariho abantu tukaba turavugana nari nzi ko real madrid ishobora gukina kuriya inyakiri ingene ihora ikina ni ikipe tuzi twese tuna neza bazi gukina abakinnyi bameze neza ariko nabonye ko hariho akantu kabuze cyane cyane uravye defense abakinyi dusanzwe tuzi bakomeye wamenga siho bari barabereye mu buruhuko nka verani ibitsindo nka bibiri vyavuye ku makosa yiwe muri make ego verane na na ramos wabona yuko muri defense ari ikintu marcelo yatanguye gukina neza ariko mu nyuma nta n'umwe mubonye witegereje wibaza ko kuva cristiano ronaldo agiye bakeneye umuntu amusubirira harakabuze muri make je nibaza ko muri make abuze antreneri ujya mu antreneri ntaramenyera abakinnyi ujya mu antreneri ateza kumenya abakinnyi na n'ingene bibaza mu mupira bizofata umwanya hanyuma zidani nibaza hagira zidani avuye umukiza nyine yakina kuva kera yemona yuko hariho abantu bamwe bamwe hagira batazokina neza ariko nabonye ijya ekipi ya real madrid bacyakina kwa kundi ariko hariho akantu kabuze mu bakinnyi ingene bavugana ingene bakina ntibashobora gutsindwa bine ni ubwa mbere ngira ngo batsindwa gutyo kandi umuntu yitegereje wabona ko badakina umupira bawunyarutsa mu gusatira baguma bapasa umupira ku mpande zose muganga ntibazi gusatira banyarutsa sinzi nyine byagenze reka turabe nyirane uko hakiri mu ntango kumbure bazo kwicara barabe aho batakinye neza na burya sezon igiye gutangura vuba muri Espagne urakoze yari umumenyesha makuru Christophe inkuru nziza kuri kirani byerekeye inkino turagushimiye kuri iki kiganiro urakoze merci beaucoup muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeza ariko mbaye mbikebanuye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.